turashimire ko mubandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi ry'amerika abari muri kenya muratwumva tankomanzi kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ikaze makuru kuno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diane ninahazwe raila odinga atera ivyatsi vyavuye mu matora ya perezida wa kenya avuga ko atagaciro ashobora kubiha birababaje gatoya kuko abantu bose bavuga yuko amatora yagenze neza ari odinga ari ruto ari abandi bose bahanura bohanura yuko atangorane zova muri ayo matora ahejeje kuba atanaze karayenga ni umuhinga mu byo kumenyesha amakuru afise impungenge y'uko aho raila odinga avuga ko ahagaze hashobora gukwega imvururu liberiya yataye muri yompi abategetsi batatu leta zunze ubumwe za amerika yagiriza igiturire umuryango w'ubumwe bwa buraya ugiye kongereza imfashanyo uha inteko za afurika ziri muri mozambique idonido y'ano makuru yose ni mu kanya isase tunabafitiye n'umwidondo wuzuye w'uri william ruto ashobora kuba perezida wa gatanu wa kenya mube hafi y'amaradiyo yacu inyu ku idonido y'ano makuru yose dushe ku masonga reka amakuru yacu tuyahere muri politike ya kenya aho raila odinga avuga ko adashobora guha agaciro ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba hejuru ni mukankusi vyifashe gute umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi muri kenya raila odinga yavuze ko amajwi yavuye mu itora rya perezida ryo ku itariki ya cyenda y'ukwezi kwa munani nta gaciro afite imbere y'amategeko komisiyo y'amatora kuri uyu wa mbere yari yatangaje ko william ruto ari we watsinze ayo matora odinga avuga ko demokarasi ya kenya yugarijwe n'ibibazo mu rwego rw'amategeko ku gihe kirekire ni nyuma y'uko bitangajwe ko yatsinzwe muri iryo tora ibya mbere odinga yavuze ku majwi yavuye mu itora bije mu gihe gito nyuma y'uko abakomiseri bane muri barindwi b'itora bavuze ko bagihagaze ku cyemezo cyabo cyo ku munsi umwe mbere yaho cyo kwanga amajwi yavuye mu itora rya perezida aho bavuze ko iteranwa ry'amajwi ya nyuma ryari ritwikiriwe n'igihu odinga wagerageje ku nshuro ya gatanu kugera ku mwanya wa perezida yabwiye abanyamakuru ati uko tubibona imibare yatangajwe n'umuyobozi wa komisiyo y'amatora wafura chebukati twasanze atemewe n'amategeko agomba guseswa n'urukiko ati ibyo twabonye ejo ni agahomamunwa reka ntihagire ufata ubutabera mu biganza bye chebukati yatangaje ko visi perezida uriho ubu william ruto ari watsinze kuwa mbere na mirongo itanu n'ibice mirongo ine n'icyenda ku ijana by'amajwi atsinze odinga wagize mirongo ine n'umunani n'ibice bitanu ku ijana iminota mike mbere yaho uwari wungirije chebukati juliana kerera yari yabwiye itangazamakuru ahandi babonaniye ko we n'abandi bakomiseri batatu bitandukanyije n'amajwi yavuye mu itora itsinda ryavuganye na kerera kuri uyu wa kabiri yaribwiye ko amajwi yatumye ruto aza imbere gato mu nsinzi yarimo ikosa kandi ashinja chebukati kuba yarabasumbije ijwi mu bibazo byabo ku majwi ya nyuma yateranyijwe cyakora yavuze ko amatora yakozwe mu nzira iboneye chebukati n'abo bakomiseri bane ntibasubije ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza reuters ubwo bari basabwe kugira icyo bavuga mu ijambo rye odinga yasabye abambari be kubumbatira umutuzo bakubaha itegeko aho kurifata mu biganza byabo ejo ni hagati aho polisi ya kenya yatangaje ko ejo yatoye ikiziga ca daniel mushoka n'umwe mu bari bagize umurwi wigenga ujeje gutunganya amatora muri kenya mugenzi wacu oriane itanga ishaka n'ivyaje kutubwira ikiziga c'uwo mutegetsi catowe hanze y'igisagara gifise ibimenyetso ko yabanje gukubagurwa ivyo bibaye inyuma y'aho umuyobozi w'ibiro vy'amatora yakorera ko yari yamenyesheje ko abakozi biwe bariko barakorerwa kw'iterabwoba kandi bakagabisha ko bashobora kunyuruzwa kubera ivyo batangaje ku matora y'umukuru w'igihugu ibinyamakuru muri kenya vyatangaje ko ikiziga ca daniel musyoka w'imyaka mirongo itanu n'itatu catowe kiriko ibimenyetso vy'uku kubagurwa ico kiziga catowe ku mugoroba weje ku munsi wa mbere n'abungere igipolisi mu karere ka kajiado kivuga ko yoba yiciwe ahandi akaza gutabwa muri ico kibanza musyoka yazimanganye kuva ku munsi wa kane aho yari asanzwe ari ku kazi ku biro vy'amatora ejo ku munsi wa mbere wafula chebukati umuyobozi mukuru w'ibiro byigenga bijejwe amatora muri kenya yari yavuze ko abakozi bo mu biro vy'amatora baba babangamiwe mu bihe vy'amatora urupfu rw'uwo mugabo rugarukanye amakenga y'umutekano muke usanzwe uranga ibihe vy'amatora muri kenya ubwicanyi nk'ubwo bwarabaye imbere y'amatora yo muri bibiri na cumi n'indwi aho Chris Musando umwe mu bakozi b'ibiro vy'amatora bijejwe kumenyekanisha amakuru yagandagurwa
ijwi ry'amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya liberia nari nabice ku masonga nk'itangura yataye muri yompi abategetsi batatu b'ico gihugu basanzwe bari mu bo amerika yagirizwa kurya ruswa ibindi na mugenzi wacu ejo ni mukankusi perezida wa liberia george weya kuri wa kabiri yahagaritse abo bayobozi muri guverinoma bazira gushinjwa ibyaha bya ruswa no kunyereza umutungo wa leta uko ari batatu bashyizwe mu majwi na leta zunze ubumwe za amerika ibyo bihano birareba nathaniel mcgill umuyobozi mukuru mu biro bya perezida weya umushinjacyaha mukuru wa liberia simon serenius cephas na bill twehwey umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ibyambu nk'uko umuyobozi mukuru ushinzwe ikigega cya amerika yabivuze ejo kuwa mbere yavuze ko mu byo abo batatu bavugwaho mu ruhare mu bijyanye na ruswa harimo kwigarurira imitungo ya leta gufata imitungo bwite mu nyungu zabo cyangwa kwakira bitogukwaha perezida weya yavuze mu itangazo ko yasuzumye ibyo abayobozi bavugwaho abifata nk'indengakamere kandi ko yahise abahagarika ku mirimo bityo bakazabasha gukorwaho iperereza imirimo yabo izakomezwa n'abari babungirije ibiro ntaramakuru reuters dukesha iyi nkuru ntibyabashije guhita bibona abayobozi batatu ngo bagire icyo babivugaho ejo ni mukankusi tugukengurukire umuryango w'ubumwe bwa buraya ugiye kongereza imfashanyo uhaye inteko za afurika ziri muri mozambique fidel niyongabo byifashe gute ivyo mfashanyo ikibazo c'umwuka utanga inguvu mu karere k'uburaya catewe n'ingwano muri ikene catumye ako karere karondera uwo mwuka mu buraruko bwa mozambique urwego rujejwe imigenderanire rw'umuryango w'ubumwe bw'uburaya rwasavye ko uwo muryango woha ishirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri afurika mu mpanuka sadek mu mfunyapfunyo miliyoni cumi na zitanu n'ibihumbi amajana atanu y'amadora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane umuvugizi w'umuryango w'ubumwe bw'uburaya yemeje ko iyi ni imfashanyo y'amafaranga agenewe ishirahamwe sadek yashikirijwe yamara nta birengaho yatangaje kubera amareta y'ibihugu bigize uwo muryango akiriko arabiganira umutegetsi w'ishyirahamwe sadek yemeje ko basabye imfashanyo y'umuryango w'ubumwe bw'uburaya yamara ko ibihugu bigize sadek bizobandanya gutanga amafaranga agenewe gufasha ibikorwa by'inteko zabyo zarungitswe muri mozambique uwo muryango ufashe iyo ngingo mu gihe uri kurondera guhangana n'igihagararo c'uburusiya n'ubushinwa gitera ciyongera muri mozambique mozambique ihanganye n'abagwanyi b'intagondwa z'abayisilamu zikorana na leta ya kisilamu mu ntara ya cabo delgado itunze umwuka utanga inguvu iri mu buraruko bw'igihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umuryango w'ubumwe bw'uburaya ufise impungenge ko hamwe ibihugu vyarungitse abasirikare muri mozambique gufasha kurwanya intagondwa z'abayisilamu bitoronswa imfashanyo y'amafaranga izo ntagondwa zishobora gusubira kwigarurira uburaruko bwa mozambique
reka dushimire bagenzi bacu kuri ayo makuru baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza ayo n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vowa kaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na twitter ni vowa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari duhereye muri kenya muri kenya umunyepolitike raila odinga avuga ko atagaciro ashobora guha ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu umugwi hujejwe gutunganya amatora muri ico gihugu wemeza ko william samuel ruto asanzwe yari vice perezida wa kenya ariwe yatahukanye intsinzi ku majwi mirongo itanu n'ibice bitanu kw'ijana agakurikirwa na raila odinga aza ubwa kabiri n'amajwi mirongo ine n'umunani n'ibice icenda kw'ijana odinga asanzwe uwundi ashigikiwe na perezida yahora ku butegetsi bwa kenya uhuru kenyatta aracaburi kuko ntarabushikiriza uzoramutswa ico gihugu umurwi utegura amatora muri kenya nawo nyene ntiwemeranya ku muco wabaye ku itunganywa ryawo ku bawugize indwi bane bavuze ko amatora yabayemwo twasorobo bakavuga ko nawo nyene batemeranya n'ivyavuye muri ayo matora batatu bakavuga ko ahubwo ari amatora yagenze neza cane mugenzi wacu fidela niyo ngabo amaze kuvugana na atanaze karayenga umuhinga mu vyo kumenyesha amakuru n'umurundi ariko abarizwa i paris mu bufaransa yatanguye amubaza ico yibaza ku vyatangajwe na raila odinga birababaje gatoya kuko abantu bose bavuga yuko amatora yagenze neza ko abakenya baje gutora mu mutekano ntangere naho bavuga yuko abakenya bataje benshi gutora mugabo ntibari bake ko bavuga ngo ni mirongo itandatu na batanu ku ijana ariko birababaje kubona yuko amatora asa n'ayagenze neza avamo amatati bakavuga yuko ruto naho yasinze yasize afite amajwi makenya odinga rero urumva yabihakanye mugabo twizere yuko ari odinga ari ruto ari abandi bose bahanura buhanura yuko atangorane zova muri ayo matora ahejeje kuba atangwano atamishamirano borindira bagashinga urubanza bagasaba cour supreme igasambura amanza ikavuga yuko ruto yasinze canke yasinzwe mugabo mu mutekano kuko burya abo muri kenya baracafise imvune y'amatora y'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi harabaye amatora nk'ayo nyene ivyavuye mu matora baravyanka bamwe abandi barabishigikira hanyuma havuka ingwano barabonye ko hari abantu benshi bapfuye rero umuntu yokwifuza yuko abanyakenya batosubira mu ngorane nk'izo ku ruhande rwa ruto yishuye gute ku byatangajwe na odinga uno munsi we bavuga ati twasinze abanyagihugu bato bato twasinze ati odinga na uhuru kenyatta nyene ati bo bava mu miryango y'abantu batunze cane biragaragaye yuko umuntu atagira yava nk'uko babivuga ashobora gutsinda agashikira gutwara igihugu ca kenya ati ni vyiza cane mugabo avuga ati hamwe hoba hariho abantu batashimye ivyavuye muri aya matora ati ntaco bazosinga urubanza turindire jewe mbona ko yavuze neza cane yabwira ati nimutekanye hazobe urubanza urwo rubanza gasambura amazi ruzoheza ruvuge yuko yasinze canke yasinzwe muravuze ko yatangaje ko atava mu miryango ikize nk'iya kenyatta uhuru kenyatta na raila odinga urabye imigambi yashikirije mu ijambo yashikirije itangaje ucese ko ariwe yatsinze amatora muri make ubona iyo migambi ayishize mu bikorwa ari ikintu cyofasha kenya gutera imbere imigambi yo ni myiza na odinga yari afite imigambi myiza bose bari bafite imigambi myiza burya igihambaye abiyamamaza abashaka gutwara ibihugu bafite imigambi n'ahitosa mugabo kenshi usanga ari imigambi myiza igihambaye burya ni uko abanyakenya bonyine bubwira bati uwo muntu turamwizeye natuje imbere aturongore adushire mu nzira y'amajambere mu nzira y'amahoro dutere imbere urabona ko kenya ni igihugu gihambaye cyane mu bihugu byo muri afurika cyane cyane muri karya karere k'iwacu ni igihugu cotubera akarorero ni igihugu cotubera isoko ni igihugu cotubera ababanyi n'abagenzi n'inshuti urumva turakeneye amahoro twese turakeneye amajambere rero irya migambi yavuze uwo yasinze ruto cyangwa yasinzwe odinga yari myiza byose byari byiza ariko baze batware mu mahoro batwarire bose murakoze yari atanasi karayenga umuhingana mpanuzi wa jambo ku bibazo bijanye n'itangazamakuru ari i paris mu bufaransa twariko turavuga ku byavuye mu matora muri kenya ni byashikirijwe na odinga yatsinzwe muri aya matora turabashimiye urakoze cyane nawe kuba wantumiye reka rero nyarukire i nairobi muri kenya hari mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru yiriwe aradukurikiranirana ivyano matora pierre claver niyo nkuru ngaho i nairobi muri kenya mwiriwe gute icukaciriwe gute ngaho i nairobi
navuga ko kigiwe kitameze neza kuko uburyo bw'abagura nta ijoro bisanzwe n'iminota mirongo ine ine ubusanzwe mu isaha habwirizwa kuba hari imodoka isezeri mu ibarabara ziriko ziragenda abantu bariko baratembera ariko izi saha turiko turavugana wogira ngo ni ku wa mungu canke ku wa gatandatu kuko imodoka nka zose ziri mu mazu nta bantu bariko baratembera amabutike amapantaro yamaze kugarwa zamaze kugarwa ibyuma bisanzwe abantu bibaza ko hashobora kuba imvururu nyuma y'ibyo ongera irozinga avuga muri na leta ya kenya yatangaje aho abwiye ko abaturage babonye inkunga ariko benshi bashima ijambo rihamye aho yavuze ati abanyakenya mwese mugume mutekanye twigire ibyo bandi ubutungane tujya kwitura aho gutera ibitandukanye n'ibyo yari yaravuze mu myaka iheze nko muri irindwi cyangwa ibindi birindwi basubize neza guhaguruke turwanire agateka kacu
Pierre Claver niyo nkuru amatelefone yacu turumva atari ko arumvikana neza ugerageze uraba ukunze uhagarara ariko ah, ndanakubwira ko nkubaza akabazo ka kabiri inyuma yaho Haila Odinga avugiye ko atemeranya ibyavuye mu matora atagaciro abiha urundi munyepolitike aragira ico atangaza kuri uno mugoroba abanyepolitike muri ko muravugana abamenyesha amakuru bariko babivuga ku iki ejo ahukera bize iki
abo turi ko turavugana baba abanyepolitike cyangwa abanyeshuri bakiganira kenya hagufi bavuga ko bagizeye ko sentare ntayigozwa ishyiramo ibyavuye mu matora hakaba igice kigira kabiri aho rayira odinga azosubirira mu matora nta n'uwo atemera yatangajwe ko yatsinze mu matora ya muruto bakavuga bati naho bazasubira mu matora mu gice cya kabiri william ruto azasubira gutsinda nk'uko muri bibiri na cumi n'indwi amateguramo urugendo asanga akasubira gutsinda nk'uko yari yatsindiye ubwa mbere ariko icyo ni ukumenyesha ko muri kino gihe hari ubwoba budasanzwe ni ukumenyesha ko nko mu makaritsiye abiri ahitwa matare matera ahasanzwe hari abayoboke benshi barayira ubwiza gusa ibya abantu bahinduriye ko hashobora kuba imvururu nk'uko byabaye ku mugoroba hitwa kisumu ahatunze amapine mu mabarabara amamoto yirukanga bizogira kikabatera igiti bikoza amotozi ayo makaritsiye abiri ngiyo abitsinzwe akazuba ashobora
Mhm. hanyuma Raila Odinga ategekanya gutanga ikirego ciwe mu butungane ryari hari ico yavuze
yavuze umunsi ariko yavuze ko umunsi bagiye gukora ari ugutwara yemeza afite yuko amatora yibwe akavuga yuko afatira ku bari bagize amatora bane biyoboye mu bandi akavuga ati benshi mu bagize umubiri utegura amatora bemeje yuko amatora yibwe ati nta nteka nanjye ngiye kwifatanya nabo bavuga ibitego kandi afite yuko urukiko sentare yo mu buzima avuga ati muri icyo gihe rero n'abayoboke banjye batwe babona ko amatora yabaye kandi abantu kuri igihugu ahari urakoze Pierre Claver niyo nkuru ngaho i Nairobi muri Kenya reka tu- urakoze namwe Ego, tunasabe imbabazi murumvise ko ijwi ryiwe byari bigoranye kuryumva ariko muri make reka ndababwire yavuze ko uduce duke duke twa kenya nairobi atamodoka zihari abantu bafise ubwoba ko hashobora kuba imvururu Ah, aravuga ko ah, i- ku kibazo cyo kumenya nimba raila odinga yarazotanga ikirego atigeze atomora yarazogitanga mugabo yasavye abakunzi biwe yuko bokwihangana ntibagire ico bakora c'imvururu zitandukanye ibindi biko ariko kose murashobora kubisanga kuri we zitatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com mu bategetsi b'akarere k'ibiyaga bigari bamaze kugira ico bavuga ku vyatangaje n'umurwi utunganya amatora eh, muri kenya M- barimwo perezida wa rwanda paul kagame yabivuze mu kanya kaheze agira ati abavukanyi bacu ba kenya n'abavukanyi dukeje amatora yo ku- abatunganije amatora n'ivyavuye mu matora kw'igenekerezo rya cenda vyagenze neza perezida w'uburundi evariste ndayishimiye we yanditse ejo bigitangazwa akeza uh, william ruto bikimara kuvuga ko yatsinze uganda ntaciravuga na repubulika ya demokarasi ntaco iravuga mu kurindira rero ko um, mu kurindira ko Raila Odinga azoshikiriza ico kirego ciwe nabwiye ko yasavye abanywanyi gutekana bakarindira aho intahe ishize intsinzi ya William Ruto ikaramuka yemeje burundu Ruto azobaye perezida wa gatanu muri Kenya Raila Odinga amaze imyaka irenga mirongo ibiri arondera gutwara Kenya amahirwe yo kuramutsa ico gihugu asigare kurushi kuko ayandi matora azogera yaramaze kuba umutama ariko none William Ruto kugira ino kugira ino saha umurwi utunganya amatora wa Kenya wemeza ko ari we ya- yatsinze ni umuntu ki mugenzi wanje Tim Ishimwe amfashe kwishura aka kabazo william ruto yavukiye mu giturage cyo mu gace ka rift valley mu karere ka eridoreti mu muryango w'abahinzi n'aborozi aho yaragiraga inka ndetse agafasha n'ababyeyi akazi ko mu mirima y'ibigori n'amashu ruto yavutse mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatandatu ubu afite imyaka mirongo itanu n'itanu y'amavuko yari amaze imyaka icumi ari visi perezida wa kenya ejo ku wa mbere nibwo komisiyo y'amatora muri kenya yatangaje ko ruto ariwe ugiye kuyobora kenya nyuma y'uko ariwe wari umaze gutangazwa ko yatsinze intsinzi ye ariko ntabwo abo muri iyi komisiyo bayivugaho rumwe kuko hari abanze gushyira umukono ku byatangajwe ko ruto ariwe watsinze bavuga ko gutangaza uwatsinze amatora bitaciye mu mucyo uwo bari bahanganye muri aya matora Raila Odinga yatangaje ko amajwi yibwe bityo iki gihita ikibazo gikomeye akumvikanisha ko kizarangirira mu rukiko mu gihe William Ruto yiyamamazaga yakunze kugaruka ku kibazo cy'urubyiruko rutagira akazi yumvikanisha ko azashyira umuhati mu guteza imbere abakiri bato kuko nawe yavukiye mu muryango ukennye Ruto yazamutse cyane muri politiki nyuma y'amatora yo muri bibiri na karindwi yakurikiwe n'impfu nyinshi z'abantu bapfuye nyuma yo gutangaza wari uwatsinze amatora y'icyo gihe icyo gihe urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwamushinje ibyaha birimo ibyibasiye inyokomuntu rumushinje ndetse no guteza imvururu icyo gihe zaguyemo abantu bagera ku gihumbi magana abiri naho abagera ku bihumbi magana atandatu bakavanwa mu byabo urubanza rwe rwasheshwe muri bibiri na cumi na gatandatu ubwo yari amaze kuba visi perezida icyo gihe leta yabaye nk'ibyitambikamo ibangamira ikusanyamakuru ndetse igira n'uruhare mu byo urukiko rwavuze ko ari ukwivanga kw'abatangabuhamya no kwivanga mu bya politiki william ruto yavukiye ahitwa samput ni mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umujyi wa edolet mu karere ka uwasi mu gishu ari iwabo ruto yororaga intama n'inka ndetse akajyana n'abana bo mu kigero cyo guhiga inkwavu yize amashuri abanza atambara inkweto ababyeyi ba william ruto ni abakirisitu b'abaporotesitanti bakomeye mu idini aho bamutoje kujya ajya gusenga ndetse akaririmba no muri korari abazi ruto mu bwana barimo abaturanyi n'abanyeshuri biganaga bavuga ko ruto yatangiye kwerekana akiri muto ko ashobora kuzavamo umuntu ukomeye abo banyeshuri bavuga ko iyo mwarimu hari ikibazo yabazaga abandi bose bakakinanirwa ruto yazaga ari nk'umutabazi wabo inshuti za ruto zo mu bwana zavuze ko amaze gukura yatse ababyeyi be agace gato k'isambu yabo ngo ajye agahingamo ibigori ruto yageze aho agurisha inkoko yari yoroye kugira ngo abashe kujya yikemurira utubazo tw'amafaranga iyi nkuru y'ubuzima bugoye yaciyemo niyo yakoresheje yiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu nk'uburyo bwo kumvikanisha ko ari umwe mu banyakenya bavukiye mu miryango ikennye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo inani william ruto yagiye kwiga muri kaminuza ya nairobi yiga ibijyanye n'ibimera aho inshuti ze nanone zavuze ko zabonaga ari kwibanda cyane ku bintu bijyanye na politiki mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na karindwi yahanganiye na Reuben Chessel umwanya wo mu nteko ishinga amategeko mu mujyi wa Eldoreti uyu Chessel yabaye umunyamategeko akaba n'umuyobozi ukomeye mu ishyaka ryari ku butegetsi bwa perezida Daniel Arap Moi ariko Ruto yakoresheje inshuti ze ziramufasha maze yegukana uwo mwanya William Ruto nubwo yahiriwe ndetse akagera ku cyo umuntu yakwita inzozi ntabwo yigeze ateza imbere akarere avukamo abenshi batuye muri ako karere batunzwe n'ubuhinzi naho urubyiruko rukabeshwaho cyane no gutwara abagenzi kuri za moto abaturage batuye mu gace ruto avukamo bavuga ko yubatse ishuri ndetse agatanga n'inkunga yo kubaka urusengero ariko ubuzima bwabo bukiri hasi cyane bavuga ibi bumvikanisha ko nta mihanda myiza bafite ndetse benshi bagituye mu mazu y'ibyondo adafite n'ubwiherero bwiza yubakiye ariko inzu umuryango we ndetse abaha n'uburyo bwo gukoresha amashanyarazi akoreshwa n'imirasire y'izuba benshi mu banyeshuri biganye na ruto bemeza ko insinzi ye ikwiye kujyana n'impinduka umwe mu banyeshuri biganye yavuze ko yagurishaga inkoko kugira ngo ashobore kugera ku kigero cyabo bityo bizeye ko hari ikintu azazana cy'impinduka ku buzima bwa benshi
arakoze timu ishimwe aje kutubwira umwidondoro wuzuye wa uh, william samuel ruto william samuel ruto niyo vyemezwa burundu ashobora kuba perezida wa gatanu wa kenya aka kazi ki murakamenyereye ko karanga ikiganiro muri isanga mumva kuva kuwa mbere gushika kwa mungu ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu frederic nkundikije niwe ariko aradutegurira muri isanga y'ejo frederic amahoro ngaho mu rugo iwawe niho uriko urakorera wifashe gute amahoro odiana oriana diana murambabarira ibintu byifashe neza cyane rwose nk'uko mubizi rero eh, diana ikiganiro ceje ku munsi wa gatatu ni ikiganiro cerekeye amagara y'abantu ejo rero tuzovuga ku kibazo cyo kuba kwiragisha mu ntumbero yo gukosora ubumuga canke ingorane umuntu aba yavukanye canke aronka amaze kuvuka hamwe no ku kibazo cyo kwiragisha kugira ngo umuntu arwanye ubusaza canke kugira ngo ase ukuntu yifuza tuzaba turi kumwe n'umuganga yabinonosoye yitwa christian vyamungu avurira mu gihugu ca afurika y'epfo mu bitaro vyitwa polo kwane makwenga biri mu ntara ya lipompo turabararitse rero muze mudutega amatwi muri benshi diane ah, ico rero nico tuzovuga ko ejo cane cane na urakoze tuzosubira ejo gihe c'isaha cumi ku masaha mu burundi no mu rwanda urakoze ego ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka tuce tubwira ko tuje mu cibitoke mugenzi wacu desire hatungimana agiye kutubwira ikibazo co guhagarika ingene cifashe muri iyo ntara ya cibitoke mu burundi komine mabayi ni imwe mu makomine atandatu agize intara ya cibitoke iherereye mu burengero bw'uburundi muri iyo komine haribonekeza ingeso yo guharika itandukanye n'amategeko y'igihugu c'uburundi abagabo bo muri iyo komine bamenyesheje radiyo ijwi rya amerika ico guharika kenshi biva kahiwabo hari aho usanga biva ku muntu w'umugore wawe mbo wataha ntagufate nk'umushinga ntahashitse mu rugo wamubwira ati mpa amazi ndarushe ntakubaze n'iyo waciye n'abagabo nabone ntibihangana bakabona inkumi hariya ntibazihanganire bigaca bivamwo imvo zo guharika imvo ya mbere hariho kuba abagore bitwara nabi ntibamenye ko umugabo ari umutwe w'urugo ntamweretse icyubahiro afise cyangwa bamubwizanye urupfasoni kugira bamuyegereze mu ngeso gutyo birashobora kumutera akandi gatima akajya kurondera abandi iyindi mvo ya kabiri nayo irashika hakaba ikintu nokwita kurengwa y'umuntu imana yaheze agiye akaronka uburyo akubukoresha neza ugasanga agiye kubusesagura mu kuraba inkumi nziza cyangwa abagore beza bisize niyo impalwitse ni umugore yaharitswe amenyesha ko agishika mu rugo yarafashwe neza ariko mu nyuma umuryango wabo bararondeye uburyo bumaze kuboneka ibintu bitangura guhinduka amenyesha ko akaremwe k'umugabo ariko yazize Ni yari umuntu arondera amahera akayaronka akayishimanira agasohokera hirya no hino akaja iyo ashaka hose akaba yo kwidegemvya nyene umuntu afise amahera nanyu muravyumva gusa hano nyene iwacu mabaye bireze niyongera imihari je ku ruhande rwanje nk'ivyo mvuga niboneyeko je nabonye ko yabitewe n'amahera yari yaronse Eh, baca basuzugura abakenyezi babo bafashanyije kurondera ayo mahera iyo ngeso abajejwe intwaro aho muri komine mabayi baremeza ko ihari kandi ibaraje ishinga baza umutima silvestre umuhanuzi wa misitanteri ajejwe imibano amenyesha ko guharika vyibonekeza haba abanyagihugu bakenye n'abifise iyo hageze guhana abakoze ayo makosa izo mpande zose zibatera ikibazo akamenyesha ko kugeza ubu bisa n'ivyabananiye gutuza twebwe turagerageza tugize nk'amanama tukabasigurira tukabereka ko ikibazo cyo kuza baraharika bokireka n'abo dufashe bamwe bamwe turabaca amande uretse ko kenshi usanga kubera imiryango ikenye bakayabura umuntu akabafunga ariko n'ubundi umuntu aka- akaruhira kubarekura kubera badashoboye kuronka ubwo buryo hari abo usanga afise nk'uburyo akavuga ati jewe ibyo bihumbi ijana by'amande zobitanga twe amaze kubitanga dutegeka ko uwo mukobwa yazanye aca ataha iwabo ahirondereye jean fridola arongoye igisata ca komine kijejwe kwakira abashaka kubaka biciye mu mategeko amenyesha ko bimwe mu bibazo bahura harimwo ibijanye n'abimukira afatiye kuri ivyo bibazo bahura misi yose arafite ico asaba leta kugira nibura ivyo bibazo bijanye no guharika bigabanuke twebwe mu bisanzwe aha muri eta sivire kugira dushingire umusore nuko tumusaba nk'akaro nk'umusore avuye nk'ahandi cyangwa umwigeme hari impapuro zitatu tumusaba mugabo arashobora kubesha nk'ubu a- attestation d'etat civil akavuga ko ari umusore kandi asanzwe afise uwundi mugore guharika ntibyigeze bihagarara mu burundi abanyamategeko bakabona ko ibihano bidakakaye bihabwa abaharitse ari byo bituma iyo ngeso itera amatati mu miryango idahagarara desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika Desire Hatungimana urakenuye mwakoze namwe bw'inshuti bakunzi mwari muduteze amatwi aho niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vya kano kanya yakoze Dieudonne Cubahiro na Ingenieur Cornelius bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazunije n'abategure nongera ndabashikiriza amakuru yo kuri uno mugoroba turashimiye abagize uhara bose kugira ngo mushoboye kuyakurikirana na cane cane kuyagezweho muri Kenya aho mwumvise yuko Raila Odinga yavuze ko adashobora guha agaciro ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu murarahajyana rero ahatajyana harari umwasi